nagaan keenya kabajaa sinaa ga'u hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo raadiyoo fi televezyiiniidhaan karaa saatalaayit itiyoo sa'at irratti as waashingtan diisii irraa kallattiin isinii darbu kunoo eegaleera. guyyaan har'aa roobii muddee 29 bara 21 bara 2021 itoophiyaatti immoo muddee 20 keessummeessaa keessan har'aa an nugusuu taamireeti. manni marii paarlaamaa itoophiyaa manni marii paarlaamaa marii gaggeessuu isaa akkasumas dirree dimookiraasii kutaa addunyaa keessatti gaaffii keessa dimookiraasiin kutaa addunyaa keessatti gaaffii keessa gale jedhamuu isaa qophii keenya keessatti odeeffannoo isiniif dhiyeessinu ta'a. piroodiisariin keenya har'aa dassaalee mokonnin kan sagantaa keenya gulaalu bafqaaduu morodaati tigist gammee miidiyaa hawaasummaatiin sagantaa kana isin biraan geessi amma oduu addunyaatiif jaallanne gammada.
attam ooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun roobii har'aaf qabnu kunoo. paarlaamaan itiyoophiyaa koomishinni maree biyyoolessaa akka hundeeffamuuf har'a raggaasisee jira. mariin hunda hirmaachise ilaalcha siyaasaa adda addaa walitti fida jedhamee kan eegamu yoo ta'u kunis biyyattii gara fuula duraatti akkamitti deemuu akka qabdu karaa agarsiisaa jedhamee jira koomishinichi koomishinaroota kudha tokko kanneen paarlaamaan muudaman kan qabaatu yoo ta'u walaba ta'a jedhamee eegama kana malees seerri ba'e koomishinaroonni kun itti gaafatamuu akka hin taane eegumsa taasisaaf. koomishinichi yeroo inni itti hojiirra oolu waggaa sadii yoo ta'u yoo paarlaamaan jedhe immoo dheerachuu malaa jedhameera. naannolee addi bilisummaa uummata tigraay yookaan tplf duraan to'ataa turee fi boodarra raayyaan ittisa biyyaa gadhiisisan kan daawwate rooyiters akka gabaasetti yeroo wal waraansa jalqabe magaalaa maayikaaduraa keessatti hookkarri gosaa jalqabamuu ibsee jira. humnootiin ollaa akka ta'an ka tigraay nifaas mawucaa waan seenaniif jecha isaa fi kanneen biroo hedduun bosonatti baqatan garuu hiriyyaasaa fi daaqonii ka ture mulaat ayina kulluu makoonnan kitaabota isaa kan amantii fudhachuuf jecha of duuba deebi'e humnootiin tigraay nurratti dhukaasa jalqaban kanaaf hedduminaan fiigne jedhee guyyaa sadii booda yeroo bataskaanatti deebi'u umriin isaa 35 kan ta'e mulaat rasaasaan dhahame reeffa isaa argee jedhe awwaallisaas achuma nafaas mawucaa keessa jira hoogganaa waajjira bulchiisa magaalaa akka ta'an bal'ataa siraatee akka jedhanitti loltoonni tigraay magaalattii keessatti siviilota dhiira ta'an 27 ajjeesaniiru siviilonni ajjeefaman kun immoo hidhannoo hin qaban turan jedhaniiru. namni ka biraan garuu kanneen ajjeefaman kana keessaa hangi tokko meeshaa waraanaa qabu turan jedhe ajjechaa kana garuu ijaan kan argeen jiru namoonni magaalattii akka jedhanitti dubartoota torbaatama caalaatu waraana hiwaatiin gudeedame rooyiters akka jedhetti dubartoota kana keessaa sadii waliin akkasumas hojjetoota eegumsa fayyaa aangoota naannoof abbootii alangaa federaalaa waliin wal argeen jira jedheera. tplf gabaasa kanarratti yaada akka kennu gaafatame deebiin laannee ka jedhu rooyiters dararaa dhaqqaban jedhaman mara keessaa harkaan qabu qorannaa walabni addunyaan haa gaggeeffamu jechuunsaa ni yaadatamaa jedheera. waldaan ogeessota fayyaa kanneen yeroo ammaa hojii hin qabnee fi magaalaa baahirdaar keessa maadheffate miseensonni isaa uummata itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti sababaa wal waraansaan manaaf qe'ee ofiirraa godaanan akka tajaajilaniif bobbaasee jira dooktorootaa fi kanneen barnoota faarmaasiin eebbifaman naannoo namoonni jireenyarraa buqqa'anii jiranitti bobbaafamuun ibsamee jira kunis kanneen baqatanii ega turanii booda qe'eetti deebi'anii magaalaaleef gandeen keessa. jiran biratti ta'u asteer misgaanaa baahirdaar irraa gabaastee jirti. ministeerri dantaalaa yuunaayitid isteetsi aantanii bilinkan pireezidaantii keeniyaa uhuruu keenyaataa waliin har'a bilbilaan ka dubbatan yoo ta'u kunis haala itiyoophiyaa fi soomaaliyaa keessaa dabalatee dhimma nageenya kutaa irratti fedhii gamlameenii irratti ta'uun ibsamee jira itiyoophiyaa keessatti diinummaan wal ilaaluun hatattamaan dhaabbachuu akka qabu. gargaarsi dhala namaa dhorkaa malee seenuu akka qabu dhiittaan mirga namoomaa fi seera cabsuun xumuraa akka argatuuf akkasumas walitti bu'iinsa jiru irratti mari'achuudhaan furmaati argamuu qabaasa jedhu irratti waliigalan karaa pireezidaant keenyaataa fi gaanfa afrikaatti jila addaa gamtaa afrikaa olusheegun obosaanjoon yaaliin araaraa gaggeeffamu ameerikaan jabeessitee ka deeggartu ta'uu bilinkan ibsanii jiru soomaaliyaa kan ilaaleen filannoon paarlaamaaf pireezidaantii battalumatti gaggeeffamu akka qabu. kunis hojii seeraan alaarraa walaba ta'uu akka qabu biliinkan hubachiisaniiru muummichi ministeeraa soomaaliyaa hojiirraa dhaabuuf yaalii ta'e yuunaayitid isteetsi akka mormitu gamni hundumtuu tarkaanfii haala jiru hammeessuuf ibsa baasuurraa akka of qusatan biliinkan gaafatanii jiran. kutaa kordofaan dhiyaa kan sudaan keessatti lafti duraan warqeen irraa qotamaa ture tokko jigee yoo xiqqaate namni soddomii saddeet ajjeefamuu aangawoonni biyyattii ibsanii jiru. kaampaaniin albuudaa kan mootummaa biyyattii ibsa baaseen lafa amma cufamee jiru kanatti balaan kun kan dhaqqabe kibxata kaleessaa yoo ta'u ganda magaalaa kaartumirraa gara kibbaatti fageenya kiiloomeetira dhibba torba irratti argamtu keessatti ture. kaampaaniin kun akka jedhutti iddoon kun amma hojjetaa kan hin jirre ta'uu fi garuu namoonni naannoo albuudaa kun qotamu jiran waardiyyoonni iddoo sanaa gadhiisanii deemanii booda hojjechuuf itti deebi'an garuu yoom hojjechuu akka dhaabe kaampaaniin kun hin ibsine namoota lubbuun hafanii fi kanneen du'an hojiin barbaadu itti fufee jira jedhameera kun sagalee ameerikaati. yuunaayitid isteetsi keessatti kibxata kaleessaa qofa namoonni kuma dhibba shanii fi kumni kudha lama vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'u kunis weerarri vaayirasichaa ega jalqabe as guyyaa tokkotti namni haganaa innaa qabamu kun ka duraati jechuudhaan yuunivarsiitiin jaan haapkiins beeksisee jira. weerarri vaayirasichaa inni dhiyeenya kanaa kun hedduminaan ijoollee qabee akka isaan hospitaala ciisan taasisaa jira dhaabbati fayyaa kan federaalaa kibxata kaleessaa akka jedhetti namoota koovidiin qabaman keessaa harki 59 vaayirasii haaraa oomikron jedhamuun ta'uu ibsee jira. seenata yuunaayitid isteetsi keessaa hoogganaa sagalee yayyabaa ka turanii fi kutaa navaadaa bakka bu'uun miseensa koongirasaa kan yeroo dheeraa ka turan haarii riid umrii isaanii 83 tti navaadaa keessatti kaleessa du'aan boqotaniiru haati warraa haarii riid laandraan akka jedhanitti abbaa warraa isaanii waggootii afran darbanii fi kaansarii rajiijiin dhukkubsataa turan kibxata kaleessaa garuu nagumaan boqotan jedhan duraan dorgomaa tapha buunyaa ka turanii fi boodarra ogeessa seeraa akka ta'an haariiriid koongirasa keessatti namoota waliigalteen akka argamu carraaqan keessaa tokko ta'uun isaanii bal'inaan beekama waggoota soddomii afur caalaaf tajaajilaa ega turanii booda bara kuma lamaaf kudha ja'a soorata ba'uun isaanii ibsamee jira pireezidaan joo baayidan waahila isaanii koongirasaa kan bara dheeraa kun du'uun isaanii ega ibsamee booda ibsa baasaniin haariin kana hojjechuu nan danda'a jennaan dhugumaan hojjetaa jedhaniiru. hongi koon keessatti miidiyaan deemokiraasii deeggaru kan istaand niiwus jedhamu roobi har'aa cufamee jira kunis waajjira isaa poolisii weeraranii qabeenyaansaa akkan sossoon eegguruun hojjetoota gameeyyii ega hidhanii booda maxxansaalee uummata kakaasan yookaan fincilsiisan facaasuun seera cabsan jechuun tarkaanfiin dhiyeenya kana magaalattii keessatti fudhatamaa jirudha. miidiyaan istaand niiwus bara 2014 akka jaarmeyaa bu'aa hin hojjannetti kan bu'uurfame yoo ta'u beekamaa fi maxxansaalee deemokiraasii deeggaran baasuudhaan kan hafe isa tokkittii ture. istaand niiwus maxxansaalee baasuu dhaabuusaa feesbuukii irratti kan beeksise yoo ta'u hojjetoonni isaa hundumtuu hojiin ala ta'aniiru. hoogganaan poolisii nageenya biyyoolessaa istiiv lii oduu gabaastotaaf akka ibsanitti istaand niiwus oduu fi yaadota maxxansuun aangawoota irratti jibba kakaasaa jedhaniiru. manni murtii muummichi karaashaa garee mirga namoomaa miimooriyaal intarnaashinaal jedhamu akka cufamuuf murteessuusaa namoonni beekamoon kan seenaa fi kan waa'ee mirga dhala namaa rifachiisee jira gareen kun. dararaa seena qabeessa ta'an kan bara tokkummaa soobeet duraanii fi namoota hoogganaa abbaa irree roosii joosef staaliniin ajjeefaman galmeessu yeroo dheeraa qabee mufannaan aangawoota raashaa kan isa mudate gareen mirga namaa kun jaarmiyoota kan mootummaa hin ta'inii fi kanneen biroo akka dhaabbata alaa fi gargaarsa alaa argataa jirutti seera ba'ee cabsee jedhamee akka cufamuuf murtiin darbe. qeeqxonni masaraa kireemliin garuu dhaabbati kun sababa siyaasaaf irratti xiyyeeffatamee jedhu dhaabbata miimooriyaal intarnaashinaal waliin kan hojjetu waaltaan mirga dhala namaa miimooriyaal jedhamuu fi namoota siyaasa raashiyaa ishee ammaa keessatti hidhamaniif falmus doorsisa seeraa jala jira abbootiin alangaa karaashaa mooskoorraa maxxansaalee isaa keessatti shororkeessummaaf leellistummaa deeggara jechuun himachuuf jiru ministeerri haajaalaa ameerikaa antanii bilinkan ibsa kibxata kaleessaa galgala baasaniin uummanni raashaa fi uummanni miliyoona hedduun kan bara tokkummaa sooveet duraanii waan gaarii kana caalee argachuu qabuu jedhaniiru oduun keenya kanuma.
jaallanne oduu addunyaatiif nan galateeffadha kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma gara gabaasaaleetti ceena. meeshaalee as yuunaayitid isteetsi keessatti meeshaalee barnootaa haga tokko irratti bulchiisi manneen barnootaa uggura kaawusaa xiyyeeffannaa olaanaa argachuu isaatiin booda gareen barattootaa tokko mormii kaaseera kuni kan ta'e dhimma walfakkaataa akkasiitiin mormiin ka'ee ture kutaa niiwoorkii fi peensilveeniyaatti uggurri akkasii akka ka'u ergii dirqisiiseen booda ture kanarratti nokbaatta malik gabaasa ergiteetu jira niiwoork irraa tujubeetu dhiyeessa.
ji'a birraa darbee konyaan mana barnootaa santraal yoork jedhamu kan kutaa pensilveeniyaa keessaa meeshaalee barnootaa namoota warreen adii hin ta'in irratti fuulleeffatan hanga tokko fayyadamuu ittisanii jiran ennaa sanagaa waldaan paantar jedhamu kan farra loogii sanyii yookaan paaruu jedhamuun waamamu ka gidduu seene eedaa gubtaa barattuu mana barnootaa santraal yoork jedhamuuf pirezidaantii garee kanaa ka jalqabaati.
अब ये एंगर है और ये आई एम एंग्री एंड आई हैव समथिंग टू डू अबाउट इट स्कूल बोर्ड मेंबर्स हु वोटेड फॉर द फ्रीज रिपोर्टेडली सेड baay'een aare kanaaf waa'ee kana waanan godhuun qaba jette miseensonni boordii kanneen tarkaanfii meeshaa barnootaa kun akka hin fayyadamne sagalee kennan jedhamuun gabaasame akka jedhanitti yaaddoon isaanii meeshaalee barnootaa kanaa keessaa hangi tokko poolisii kan qeequ yookaan mirga warreen adii attamiin akka isaan bu'aa argatan kan ibsu jedhu kaan immoo qabiyyeensaa barattoota gidduutti sanyiin addaan qoodamuu uuma yaaddoo jedhu qabaachuu isaanii beeksisaniiru. waggaa darbe baatii birraa boordiin mana barnootaa konyaa yoork jedhamu kan inni uggure kun kitaabota seenaa lammiiwwan ameerikaa hidda dhalata afrikaa of keessaa qaba barruuleen qabiyyee dhibba lamaaf torbaatamu kitaabota. fiilmiiwwan seena galmeessaaf kitaabota addaddummaa yuunaayitid isteetsi keessaa mul'isuu fi halluudhaan faayame of keessaa qaba barruuleen kun kan noobeelii badhaafamte lammii paakistaan maalaalaa yuusaafzaayi kan ilaallate kitaabota sadiillee of keessaa qaba barattoonnis kanatti hedduu uffatan.
There are a lot of people in this country who still believe that slavery is the right answer. There are a lot of people in this country who just don't like African Americans. There's a lack of education. There's a lack of understanding amongst people.
Biyya kana keessaa ammayyuu gabrummaan deebii sirriidhaa jedhanii kanneen amanan hedduun jiru. Biyyattii kana keessaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa kanneen hin jaallanne hedduutu jiru. Hanqinni barnootaa jira. Wal hubachuu dhabuun namoota gidduu jira. Keessumaa waggoottan darban hanga tokko keessa akka hawaasaatti dandeettii nuti waliin mari'achuuf qabnu hedduu akkaan gadhiqqaachuutu natti dhagahama jette. Waldaan farra loogii sanyii kan The Panther Antiracist jedhamu kan hundeeffame innaa lammiin Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa George Floyd harka poolisiitti ajjeefamee mormii ka'een booda. Eedaa Gubtaa pirezidaantii waldaa kanaati.
I have always been a very good student, always excelled in classes, and I have been very simple. I've been a good girl, but after this year, when I saw so much anger.
Yeroo mara barattuu gaariin ture daree keessattis qabxii gaariin qaba waa salphiseen ilaala intala durbaa gaariidhaan garuu waggaa kana booda boordii kana biraa ijoollee irratti aariif jibbiinsi hedduun ennaa mul'atu argeen jira kanaan booda hin sodaadhu amma aariin jira jette. Ijoolleen barattootaa boodarra waa'ee boordii mana barnootichaa meeshaalee barnootaa hanga tokko uguranii hubatan.
As students we found out uh, roughly a year after it was actually um, instated uh, we found out through the York Daily Dispatch um, and uh, we, we found the list.
Nuti barattoonni yeroo waggaa tokko ta'u booda erga hojiirra oolee dhimma kana barre karaa caasaa oduu York Daily Dispatch jedhuutiin baruu dandeenye. toora meeshaalee uguramanii adda baafanne sana booda martinuun keenya gorsitoota mana barnootaa keenyatti dubbachuu qabne jijjiirama fiduu barbaanne boordiin mana barnootaa sanaa kana gochuun sirrii akka hin taane mul'isuu barbaanne jedhan gargaarsa maatiiwwaniif barattootaa hanga tokkoon gareen kun murtii kana mormuu jalqabe.
When we started protesting, eventually it started to pick up some heat, and then we started local news anchors started to reach out. We did interviews with them, and it got all the way up to CNN and Fox News. From that point, from that moment.
Innaa nuti mormuu jalqabnu qalbiidhaan haallisaa hammaataa adeeme caasaaleen oduu naannoos nu dhaqqabanii isaan waliinillee gaaffiif deebii geggeessine hanga caasaaleen oduu CNN fi Fox News jedhaman gabaasanitti deeme naasa nagaa kan boordiin konyaa mana barnootaa sanaa murtii isaa hambise. Guyyaan sun fulbaana 20 bara 2021 boordiin mana barnootichaa viidiyoodhaan ibsa akka kennuuf gaaffii raadiyoon sagalee ameerikaa gaafateef deebiin kenneen hafe garuu innaasaan uggura sana kaasuuf sagalee kennan miseensonni garee sanaa murtii sanaaf baabsuudhaan tarkaanfichi uggura otuun taane boordichi kitaabota akka uguramaniif tarreeffaman akka xiinxaluuf yeroo kennuuf ture. Barruuleen kunis mana kitaabaa mana barnootichaa keessaa hin baafamne jechuun murtii sana falman gareen kun akka jedhutti hojii isaanii xumuruuf yeroon isaa fagoodha. Yoork Pensilveeniyaan hawaasa sanyii adda addaa of keessaa qabu. Namoonni as jiran garuu kitaabonni kun ugguramuun jireenya sabxiqqaalee magaalaalee Pensilveeniyaa keessaa rakkisaa taasisee jedhu. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kan har'aa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
kabajamtoota hordoftoota keenyaa qophiin keenya itti aanu kan torbanidha dirree dimokiraasii. yuunaayitid isteetsii fi biyyoonni lixaa hagi tokko sirni dimokiraasii ittiin bulaa jiran mallattoon sigigaachuu kanneen itti mul'atu keessaa ta'uu gareen tokko tokko ibsaa jiru. Sanaaf sababaan maal akka ta'ee fi sigigaachoo kana akkamiin hambisuun akka danda'amu gabaastuun VOA Sindii Seen ekspertoota dubbistee gabaasa ergiteetu jira bafqaaduu morodaatu dhiyeessa.
Yommuu deeggartoonni pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp amajjii ja'a bara kuma lamaa fi digdamii tokko akka manni maree bakka bu'ootaa yookaan koongireesiin filatamuu Joo Baayiden hin mirkaneessine taasisuudhaaf kaapitaal hiiliitti ol dhama'an sana addunyaan hin roqome. Akka qorattoonni jedhanitti jeequmsi sun yommuu mana akka mallattoo diimokiraasii addunyaatti ilaalamu keessatti uumamu haala jabaa gaarii hin taanetu dhalate. Yommuu sanatti akka diimokiraasiin addunyaa irratti dadhabaa deemaa jiru agarsiise. Waa'ee kana irratti Toomaas Kaarozeers dhaabbata Kaarneegii Indooment for International Peace jedhamurraa akkana jedhu.
Why is Brazil going backward in democracy as it is at the same time that India is going backward?
Biraazil maaliif sirna diimokiraasii irraa buluurraan sigigataa deemte? Akkuma kanaan Hindiinis boodatti adeemaa jirti? Dhugumatti. duubatti deemuun dimokiraasii biraaziil keessaa wanta gama kanaan turkii hindii yookiin immoo ameerikaa keessatti ta'aa jiru waliin walitti dhufeenya qaba walumaa galatti biyyoonni hedduu adda addaa naannoo yeroo wal fakkaataa ta'us sababaa mataa isaaniin rakkataa jiru amma akka waliigalaatti lammiiwwan biyyoota dimokiraataa hedduu keessatti argaman. gocha mootummaa isaaniitti gammadoo akka hin ta'in hubatamaa jira sana waan ta'eef kaadhimamtoota caasaa mootummaan nan diiga jedhullee deeggarsa laachuufiif qophiidha.
jedhan qorannoon wiirtuun qorannaa piiw jedhamu taasise akka ibsutti namoonni biyyoottan qorannoon keessatti taasifame dhibbeentaa kudha torba ta'anii dimokiraasii yuunaayitid isteetsi ammayyuu akka fakkii ta'aa jiru yommuu dubbatan dhibbeentaan shantamii torba immoo dimokiraasiin yuunaayitid isteetsi fakkii gaarii ture jedhan riichaard wiik wiirtuu qorannoo piiw keessatti daarikteera giloobal aatiitiyuud riisarchi kan ta'anii akkana jedhu.
And one of the things that we see uh, in our surveys is that people have real concerns about racial and ethnic discrimination in the United States. Uh, you know, big Qorannoo keenya keessatti wantooti argine keessaa tokko Yuunaayitid Isteetsi keessatti ummati waa'ee qomoo fi sanyii irratti logiin ta'aa jiru kan isaan yaaddessu ta'uusaati. Harki baay'ee guddaa ta'e dhimmi kun dhimma guddaa yookiin immoo baay'ee rakkoo hamaadha jedhanii amanu. Yeroo hedduu irra jiriin ummatichaa haala kana rakkoo hamaa Yuunaayitid Isteetsi qabdudha jedhees amana.
jedhan shoorri yookaan ga'een mootummaa fi garagarummaan gadi fageenya qabu inni gosa irratti hundaa'ee erga yuunaayitid isteetsi bu'uureffamte kaasee waan turedha. Ittuma garagarummaan kun jiru ilaalchi addunyaan yuunaayitid isteetsiif qabu isa ala tiraampi caalaa erga joo baayidanii dhufanii akkaataa nama dinqisiisuun fooyya'insa agarsiiseera akka riichaardi wiikii dabalanii jedhanitti.
Uh, you know, liked Biden better than Trump. They liked his policies better than Trump. They liked to see the United States uh, engage Ummati the rest Tiraampiin of the world.
caalaa Baayidaniin jaallata. Imaammata isaa kan Tiraampiin caalaatti jaallata. Yuunaayitid Isteetsi addunyaa saafee waliin akka mari'attu quunnamtii jabeessitu arguu fedhan. Yuunaayitid Isteetsi biraa imaammati dantaalaa hunda hammate akka diriiru fedhu. Kanaaf wayitaa Baayiden waliigaltee jijjiirama qilleensaa Paarisitti Ameerikaa deebisan WHO yookiin dhaabbata fayyaa addunyaatti akka deebitu naa godhan akkasumas imaammattooti isaanii kanneen kana fakkaatan uummattoota biyyoota kaan biratti fudhatama argatan.
Yuunaayitid Isteetsi haalli dimokiraasii addunyaa inni gadi bu'ee jiru akka iddoo isaatti deebi'u yoo barbaadde hundee komii namootaa gadi fageenyaan barbaaduu akka qabdu dubbatu beektonni waa'ee dimokiraasii.
Globally, I would say that, you know, as the United States looks at other countries that are struggling with democracy, it needs to think about why are citizens so angry? What makes them so unhappy?
Gulantaa addunyaatti ani kanan jedhu yeroo biyyoonni kaan sirna dimookiraasii waliin rakkoo seenan Ameerikaan lammiiwwan biyyoota kanaa maaf dhaaru maaf gammadoo hin taane maaliif hooggantoota rakkoo ta'anii fi sirna dimookiraasii gufachiisan deeggaruu fedhu jettee gaafachuu qabdi. Uummattoonni kun yoo malaammaltummaa irratti dhuguma aarii qabaatan yoo sana ta'e yuunaayitid isteetsi dhugumatti sana dhabamsiisuudhaaf daran dhiibbaa gochuu qabdi dinagdeedhaan addatti qoodamneerra jedhanii fakkeenyaaf akka lammiiwwan peeruudhaa fi chiileefaa kan dhaaran yoo ta'e sana dhugumatti deeggaruu ni qabdi.
jedhan akka beektonni dabalanii jedhanutti tattaaffiin eegumsa dimookiraasii alaaf manaa bulchiinsa joo baayidenii fi hojii dursi kennamuu qabuu fi gidira qabeessa ta'e bara 2022 boodas waan itti fufuudha.
Gara qophii keenya itti aananutti immoo barri 2021 waggaa darbe caalaa bara lubbuun namaa itti darbe ta'u aangoon yuunaayitid isteetsi beeksisaniiru. Gabaasaan baatii sadaasaaf muddee ammatti waan hin qaqqabneef lakkoofsi dhugaa kana jechuun yeroon isaa hin geenye garuu akka odeeffannoo argametti lakkoofsi namoota du'anii isa waggaa darbeen yoo xiqqaate kuma kudha shaniin caala jechuudhaan. Waaltaan to'annaa ittisa dhukkubaa beeksisee jira. Waggaa darbees sababa weerara COVID-19 waggaa namoonni hedduun itti dhumaniidha. Gabaasa guutuu jaallanni gammadaatu dhiyeessa.
Odeeffannoo jiru irratti hirkachuun yeroo laalamu galmeen namoota bara dhumaa jiru 2021 kana keessa du'an isa kan bara darbee jechuun 2020 irraa yoo xiqqaate 15,000 dabalee jira. kanas waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaa kan yuunaayitid isteetsi yookaan cdc jedhamu galmee namoota du'anii qabu kan to'atan roobert andersontu dubbate seenaa yuunaayitid isteetsi keessatti inni hamaan isa bara darbee ture sababiinsaas weerara dhukkuba covid 19 hamaatu ture. gabaasa cdc roobii kaleessaa baase akka agarsiisutti barri darbeechuun 2020 isa dhaabbatichi dursee gabaaseerra hamaadha bara darbe dhumarratti gabaasni baase. namoonni miliyoona sadiif tuqaa sadii saddeet ni du'uu ka jedhu yoo ta'u kunis isa gara jalqaba waggaa kanaatti tilmaamamee ture sana kuma 25n caale lakkoofsi tilmaamamuu fi wanni dhugaa ta'u addaan fagaachuun waanuma jiru ta'us garuu addaddummaan bara 2020 keessa mul'ate isa baratameerra guddaadha sababiinsaas kutaalee yuunaayitid isteetsi hanga tokko keessatti galmeen lakkoofsa namoota du'anii gara meeshaalee elektirooniksiitti jijjiiranii galmeessuuf yeroo fudhatee jedhan andersan. kana malees namni tokko umrii hangamii jiraata isa jedhu keessa deebi'anii ilaaluun waggaa torbaatamii torba jedhanii jiran kunis tilmaama bara 2019 ture waggaa tokkoof baatii saddeetiin gaccabsee jira duraan garuu addaddummaan jiraatu waggaa tokkoof baatii shan ta'a jechuun tilmaamamee ture andersan akka jedhanitti bara 2021 keessa yuunaayitid isteetsi duutii namootaa miliyoona 3.4 akka dabale arguuf jirti. hayyoonni biroon immoo duuti bara 2021 keessa dhaqqabe isa bara 2020 wajjin wal fakkaataa yookaan dabaluu mala jedhu yuunivarsiitii waashintan keessatti hayyuu waa'ee lakkoofsa du'a dhaqqabee kata'an alii mokdaad kun baay'ee gaddisiisaadha jedhu irra hedduu namaa kan ajjeese dhukkuba koovid 19 naannoo baatii bitootessa bara 2020 yuunaayitid isteetsiin mudate sanadhaa jedhan kunis dhukkuba onneef kaansarii taane sababa dhumaatii namaa isa sadaffaa ta'ee jedhu waggaa darbe du'a dhaqqabe 351f koovid sababa ture waggaa kana jechuun 2021 duuti kun 356 ka dhaqqabe yoo ta'u xumura waggaa irratti 370 ni ga'aa jedhan andersan. duuti baranaa kun kanneen baala sammuu joonjii yookaan diragii bifa adda addaan jiran heddummeessanii fudhachuun duuti hordofe yeroo jalqabaatiif waggaatti namoota kuma dhibba tokko galaafate duuti namaa waggaa waggaan dabaluun waan hin baratamne miti bara 2018 irraa bara 2019tti utuu koovidiin dhufiin dura 16,000 dabalee ture garuu weerarri vaayirasii koronaa ifatti dhiibbaa geessise qaba. seenaa ameerikaa keessatti lakkoofsi heddumina uummataa xiqqaan kan galmeeffame adoolessa bara 2020 fi adoolessa bara 2021 gidduutti ture kanaafis sababaan jalqabaa koovid ta'uu yuunivarsiitii niiw hamsheer keessatti qorataa akka ta'an keenet jaansan ibsanii jiru tallaaliin koovid lakkoofsa namoota du'anii ni hanqisaa abdii jedhu qaban aangawoonni garuu lammiiwwan ameerikaa hedduun tallaalamuun fedhan. cdc'n akka jedhutti lammiiwwan ameerikaa miliyoona dhibba lamaaf miliyoona afur yookaan dhibba keessaa harki jaatamii shan ka ta'an guutummaatti tallaalamanii jiru kunis kan umriin isaanii waggaa shanii kaaseetu kanneen hin tallaalamiinis hedduminaan jiraachuun tallaaliin ituu jiruu duuti koovid geessisu maaliif dabalaa gaaffii jedhuuf deebii tokko ka jedhan mokdaad vaayirasii haaraan omikroon ariitiin daddarbuun immoo. rakkoo jiru daran hammeessaa jedhu.
kabajamtoota hordoftoota keenyaa amma istiidiyoo keessaa naannoo sa'aatii daqiiqaa lamaa fi sakandii 25 akka hafeedha natti mul'isee jira. kanaa fi daqiiqaa hafte kanatti muuziqaan sin affeera taaddasee fi xeejjiin turtii godha.
Malee sumayyada sumayyada si malee maal barbaada. Afaan hundaan ni haasofta biyyi keellan qabu kuuta uumama hunda jaallatta jaalala keessuun daalatta. Quunnamsi kun saba hunda dhukubaatu xiqqaa guddaa yaa muuziqaa afaan hundaa yaa muuziqaa yaa muuziqaa.
Taaddasee fiixee nan galateeffadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kan biyya keessaa biyya alaatiin karaa sabaa himaalee adda addaan waliin turtan raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas televezyiinii itiyosaat irratti kallattiin qophii dabarsinu kan har'aa kanumaan xumurree jirra qophii boruutiin walitti deebina an nugusuutaan bireessin keessummeesseera halkan gaarii.